Tun raadiyoon vii'oo'ee sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon vii'oo'ee sagantaa afaan Oromoo wixataa Gijimaata galgal sa'aatii lamaa hodha akka sa'aatii sadiitti meetira baandii 22 25 31 irratti teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irra sanii dabarsinuu laayyuu jalqabna. Lachummaa fooliin sanagaa warqeen sor qabattanii. Caamsaan saddeeti bara kum lamaaf digdama vii'oo'ee afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetira baandii irraa caqasuuf jirtan an sora lafeeti nu dhiyaadda. Dhaabee mirga namaatiif falmu Human Rights Watch Itoophiyaan seera muddamsuu vaayirasii koronaatiin to'achuuf jettee baafti jala dhattee akka namni yaada mataa fi hin dubbanne nama dhowwuutu jirti jedhee himate. Koongireesiin Federaalistii Oromoo illee bulchootaa fi deeggartootiin hedduu maquma kanaan nurraa hidhanii jechuu jiran. Itoophiyaan sa'aatii 24 keessatti nam kum tokkoof dhibba saddeetii fi jaatamii tokko qoratte. Warra kan keessaa nam sadii irratti vaayirasii koronaa arganii warri kun sadeen iyyuu Finfinnee jiraatan. Namni vaayirasii kanaanlee jedheetiin dhabuutti hin jiru haga guddaan akkuma durii jiraataa jedhan gara keessanii namni akkam jiraata. Gammaan arguu jirtan. Bara koronaan addunyaa baafata kan namni waan hedduu wal gargaaruu jira. Gara walii laafuu jira. Warri Finfinnee wal fuudhu tokko horii ganni tokkoon duratti fuudha kanaa jenneetiin walitti kuufachaa ba'an keessaa birra kun dhibbi sadii caaltu hiyyeessaaf hiyyeetti qooduuf walii galli jedhan. Daa'imtu biyyattu jubeen nutti hima. Achiin duubatti waan hafe dachaana.
Attam ooltan dhaggeeffatoota keenya oduu addunyaaf hantuu jubee horaati. Paartileen siyaasaa naannoo kibbaa keessa soso'an yeroo filannoo dheerachuusaa sanaanis wal qabatee filmaataawwan mootummaan dhiyeesse irratti ejjennoo adda addaa qaban calaqqisaa jiran. Vaayirasiin koronaa haala hin dhabamin keessattuu taanaan filannoon geggeeffamuu akka qabu kanneen ibsaa jiranis jiru. paartii biyya bulchu badhaadhina dabalatee ejjennoo paartilee adda addaa ilaalchisuudhaan yoonaattan zabdiyus gabaaseera jaalannee dubbisa.
Itoophiyaan haala rakkisaa fi walxaxaa keessa seenuu ishee nan hubadhaa ka jedhu jaarmayaan deemokiraatawaa uummata geedoo tarkaanfii furmaataa fudhatames fudhatama qaba jedhee kan amanu ta'uu dura taa'an paartichaa obbo Aliisaa Mangashaa dubbatanii jiru. waliigaltee tokkorra ga'uuf garuu paartileen jaarmayoonni siivikiif mootummaa gidduutti marii bal'aan gaggeeffamuu qabaa jedha jaarmayichi gama kaaniin adda deemokiraatawaa uummata walaayittaa bakka bu'uun obbo mulugeetaa naaboo filannoonni yeroo biraatti darbuun sirrii miti paarlaamaan hiikaa seeraa akka itti kennu murteessuun sunis irratti waliin galuu jedhaniiru.
አሁን እኛ እየተዳደረኝ ያለ ነው ከምርጫ ቦርድ ጋር ሳይሆን amma kan nuti waliin dubbataa jirru boordii filannoo waliin utuu hin taane kan amma taayitaa harkaa qabu mootummaa wajjin filannoon haa geggeessamuuf haa dhiisamu jechuudhaaf boordiin filannoo mooraalii isaas aangoo isaas hin qabu sababaan isaa kun itti gaafatama isaa miti heerri mootummaa kana hin eeyyamu kanaaf filannoon geggeessamuu qaba ka jedhu ejjennoo paartii keenyaati.
yeroo filannoon itti gaggeeffamu dheerachuu fi dhukkubi covid-19 rakkoo isaan fiduuf deeman walqixxee ilaala jedhee paartiin isaanii kan amanu ta'us dubbataniiru bulchiisa uummattoota itiyoophiyaa gama kibbaatti paartii badhaadhinaaf itti gaafatamaa damee dhaabbattoota deemokiraatawaa akka ta'an gargaaraa piroofeesaraa aantana malee akka jedhanitti haala tasgabbaa ta'ee filannoo walaba seera qabeessaa fi amanamaan akka gaggeeffamu. kan barbaadan ta'uu ibsuudhaan aangoo otoo hin taane abbaa biyyummaa fi nageenya uummataaf iddoo duraa laanna jedhan.
ከበሽታው ቀውስ ባሻገር የሀገራችንም የፖለቲካል ሁኔታን ከግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል።
ረኮ ዱኩብቺ ፊዴ አላ haala siyaasaa biyya keenyaa ilaalcha keessa galchuun barbaachisaadha. Mootummaan jabaan itti fufinsa qabu biyya keenya keessa jiraachuu qaba. alaas ta'e biyya keessaa kan itti marsaa jiran rakkoolee siyaasaa hedduu biyya qabdu biyyi kun mootummaan rakkoolee biyya keenya keessaas ta'e alaatti dhufan karaa salphaan itti ofirraa ittisuu danda'uun jiraachuu biyyattiif dantaa ishee biyyoolessaa tiksuuf mootummaa ga'umsa qabu qabaachuun dirqama kanaaf haala walfaalleessu kana raarsuudhaaf filannoo xumuraa fudhatame kun.
sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e filannoon kun yeroo biraatti darbuu paartiin badhaadhinaa sirriidha jedhee ka deeggaru ta'uu dubbataniiru paartilee siyaasaa bulchiisa naannoo kana keessa jiran haala yeroo fi dheerachuu yeroo filannoo kan ilaaleen marii akka gaggeessaniif bulchiisi naannoo waamicha dhiyeessee ture paartii biyya bulchu dabalatee paartilee sadii qofaatu dhiyaate jechuudhaan yoonaataan zabdiyoos gabaasee jira.
mootummaan itoophiyaa lammiiwwan isaa vaayirasii koronaarraa ittisuu maqaa jedhuun labsii yeroo hatattamaa labseen mirga dubbachuu lammiiwwanii ittiin ukkaamsaa jira jechuudhaan gareen mirga namaa hiimaan raayitsi waachi qeeqee jira namoonni miidiyaa hawaasaa irratti barreessan ni hidhamu ka jedhe gareen kun mootummaan namoota yaada ofii ibsan hidhuu dhaabuu qabaa jedhee jira miidiyaa hawaasaa irratti barreessuun yaada koo ibsuu qofaan mana jireenyaa koo finfinnee jirurraa qabame naannoo hararitti geessamee guyyoota soddomii lamaaf hidhame ka jedhan abukaatoon fedha ofiin waldaa dubartoota ogeessota seeraa Itoophiyaaf dhaabatan dhumarratti giddu seeninsa abbaa alangaa biyyoolessaatiin hiikamuu isaanii dubbatu jechuudhaan tsiyoon girmaa gabaasteetti. biyya paartileen morkattootaa ejjennoo waliin hin qabaanne keessatti mootummaan ce'umsaa haa hundeeffamu jechuun biyyattii jeequmsa hamaaf saaxiluudha jechuudhaan paartileen morkattootaa naannoo amaaraa keessa sosso'an beeksisaniiru sochiin dimokiraasummaa amaaraa abiniif sochiin humnoota dimokiraasummaa amaaraa dhimma biyyattii kan yeroo irratti ejjennoo qaban raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru weerarri vaayirasii koronaa dhabame filannoon hanga geggeessamutti mootummaan aangoorra jiru bakkuma jiru turuu qabaa jechuudhaan ejjennoo isaanii ibsanii jiran biyyattiin yeroo ammaa kan isee barbaachisu mootummaa ce'umsaa utuu ta'an yeroo ce'umsaa akka ta'e paartileen kun ibsaniiru jechuudhaan asteer misgaanaa gabaasteetti. manni murtii waliigalaa kan naannoo amaaraa dhaddacha har'a ooleen yakka malaammaltummaan kan himate aangawoota mootummaa kan sadarkaa olaanaa duraanii. obbo barakat simooniin hidhaa waggaa ja'aaf qarshii kuma kudhaniin obbo taaddasee kaasaa immoo hidhaa waggaa saddeetiif qarshii kuma kudha shaniin akka adabaman murteessee jira guyyaa kaleessaa naannoo tigraay keessa namoonni vaayirasiin koronaa keessatti argame afur waliin kanneen wal argan jedhaman namoonni shantamii ja'a waaltaa keessa tursiisaman akka seenan ta'uu waajjirri eegumsa fayyaa naannoo sanaa beeksisee jira jibuutiirraa gara maqalee kan dhaqan namoonni sun vaayirasichi akka keessa jiru utuu hin beekamin dura waaltaa keessa tursiifaman keessaa bahuudhaan namoota waliin wal argaa akka turan beekameera itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa dr hagos godafaay raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti namoonni vaayirasiin kun keessatti argame mallattoon dhukkubichaa irratti hin argamne jechuudhaan mulugeetaa tsuhaa maqaleerraa gabaaseera kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. weerarri vaayirasii koronaa bubbee jibbiinsaa loogii sanyiif walqeequu fide jechuudhaan muummichi barreessaa tokkummaa mootummootaa dubbatan antooniyoo guutarees haasaan jibbiinsaa addunyaarraa akka dhaabatu duula guutuu addunyaatu barbaachisa jechuudhaan dhaamsa dabarsan vaayirasiin kun faca'uun hoogganoonni addunyaaf lammiiwwan kanneen biroon weerara kanaaf gareelee hanga tokko akka himatan godhe godaantonniif baqattoonni yeroo tokko tokko akka waan madda dhukkubichaa ta'anitti ilaalamuudhaan haala hanga tokkoon ennaa kunuunsa fayyaa dhorkataman argamaa jiraa jedhan guutarees gaazexeessonni kanneen himannaa dhiyeessan ogeessonni fayyaa hojjettoonni gargaarsaaf kanneen mirga namaaf falman hojiidhuma isaanii hojjechuu qofaaf irratti fuulleffatama jedhan namni martinuu faallaa jibbaa akka dhaabatu kabajaa walii walii akka eegu carraa argame maraan gara laafummaa akka walitti agarsiisu hoogganaan tokkummaa mootummootaa kun gaafataniiru addunyaa kanarraa uummanni miliyoona sadiif qabxii saddeet vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen kuma dhibba lamaaf kuma jaatamii sagal ta'an du'aniiru. baatii lamaaf dinagdeen addunyaa gaddeebi'aa innaa adeeme kanatti hojii dhabiinsi yuunaayitid isteetsi keessaa dhibbarraa harka kudha afuriif qabxii torba yoo ta'u kunis kan awurooppaaf biyyoota guddatanii kan akka jaapaaniif biriteen caala dhiibbaan vaayirasiin koronaa fide dinagdee ameerikaa miidhuudhaan. weerara covid-19 dura biyya addunyaarraa dinagdee jabduu qabdu turte akkaan miidhee jira baatilee hanga tokko dura garuu hojii dhabiinsi biyyattii dhibbarraa harka sadiif qabxii shan kan tureef kunis waggoota shantama keessatti lakkoofsa sadaqaanaa ture sochiin lafaa iraaniin har'a ganama mudate biyyattii duruu koronaatti duuluuf qabsaa'aa jirtutti rakkoo kabiroo uume uummanni kumaan lakkaa'aman har'a ganama. tarkaanfii walirraa fageenya hawaasummaa kan vaayirasicha ittisuuf lafa kaa'ame dhiisanii daandii irratti ba'an kirkira lafaa har'a ganama magaalaa galma mootummaa biyyattii mudate kanaan yoo xiqqaate namoonni lama du'uu gabaasame awustiraaliyaan dinagdee biyyattii banaa taasisuuf karoora sadarkaa sadii baafattee jirti kutaaleen biyyaa yuunaayitid isteets jiraattota isaaniitiif qorannoo covid-19 geggeessuuf rakkataa innaa jiran kanatti. pirezidaanti doonaald tiraampii ittaanaa pirezidaanti maayik peens erga shofeerri konkolaataa pirezidaantii oofu vaayirasichaan qabame guyyaa guyyaatti qorannoo geggeeffamaafii jira utuu shofeerri kun hin dhukkubsatin dura hoogganoonni ameerikaa kun lamaan torbanitti guyyaa tokko qorannoo godhataa turan jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhetti yoo vaayirasiin koronaa hin to'atamu ta'e afrikaa keessaa uummanni hanga miliyoona 44 vaayirasii kanaan yoo qabamu kanneen kuma 100 kuma 90 ta'an du'uuf jiru. barreessaa dureen tokkummaa mootummoota antooniyoo guutares akka jedhanitti jaarmicha addunyaa biyyoonni yeeyyii ta'an vaayirasii kooronaatti akka duulaniif gargaarsa doolaara biliyoona ja'aaf qabxii torbaatu barbaachisa jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
vii'oo afaan oromoo naayil saatiif meetirabaandii irraa caqasuu jirtan. akka bulchooti koongireesii federaalistii oromoo jedhanitti mootummaan labsii muddamsuu maqeeffateetiin miseensotaa fi bulchoota paartii isaa nama hedduurra hidhuu jira abbaan alaangaa addaa federaalaa ammoo nama seera malee hidhamee jettan maqaa fulanni itti hidhameef nutti himan qulqulleeffannaa jedhanii jedha muktaar jamaal oduu nu ergeen.
labsii yeroo muddamaa vaayirasii koronaa to'achuudhaaf labsameen walqabatee miseensonnii fi hooggantoonni keenya hedduun hidhaadhaaf saaxilamaatiin jiru jechuudhaan koongirasiin federaalistii oromoo himateetiin jira himannaa koongirasiin federaalistii oromoo raadiyoo sagalee ameerikaatiif dhiheesse kanaan godinota hundayyuu sadarkaa jedhamu keessatti sababa hin beekamneen namoonni hidhaatti guuramaatiin jiru jedhan kun immoo adeemsa siyaasaa kan balleessu sochii hangammaa jirullee kan dhiphisu waan ta'eef itti yaadamuu qabaadhaan ibsaniitiin jiru hidhaan kun godinoota wallaggaa boorana gujii baale arsii harargee bakka hedduutti. babal'ateetiin itti fufaatiin jiraachuulleedha dubbata koongirasiin federaalistii oromoo heddumminaan hidhaan kun irratti mul'ataatiin jira kan jedhamu keessaa tokko godinni wallagga bahaa erga labsiin yeroo muddamaa sababa koronaatiin labsame as yoo xiqqaate miseensonnii fi hooggantoonni paartichaa dhibba tokkoo fi shantamaa ol hidhamuu isaaniiti itti gaafatamaan waajjira kaafaa'oo godina wallagga bahaa obbo Habtaamuu Taganyee kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan.
Akka godina keenyaatti edda keessuma erga komaandi poostiin labsame asitti dhimma koronaatiin kan wal qabatu komaandi poostiin labsamu iyyuu dhimma koronaa osoo hin taane yookiin immoo vaayirasii koronaa osoo hin taane dhimma siyaasaatiin kan wal qabatan aanaalee hundumaa irratti dararamaa fi hidhaa guddaan akka itti fufetti jiran biraati jechuudha. Garri namni dhibbaaf shantamaa olii haaluma siyaasaatiin sodaaluma adda addaatiin kan iddoo tokkotti hidhamanii jiranidha. Fakkeenyaaf bulchiinsa magaalaa Naqamteetti ganda duwwaa ja'a waajjira poolisii keessatti namni saddeettamaa ol dhimma siyaasaatiitiin kilaasii xiqqoo dhiphoo keessatti baay'ee rakkataa fi dararamaa jiru. Qindeessaa koree waajjira kaafaa godina wallagga bahaa kan ta'an obbo Fiqaaduu ayyaanaa fa'aa dabalatee namni saddeettamaa ol iddoo tokkotti rakkataa jira amma.
Maal gootan jedhaman immoo erga hidhamanii booda wanni poolisiin yookaan ammoo qaamni isaan hidhe isaan gaafate yookaan isaaniin jedhe maaltu jira?
Keessumaa amma fiqaaduu ayyaanaa kan qunnamee wajjin haasa'e keessaa hamma ammaatti gaaffiin tokko yoo hin jiru hin barbaadamtanaan jahina waamanii garuu immoo hamma ammaatti kana na gaafatanii kana jedhanii wanta na gaafatee na qorataa jiran hin jiran naan jedhanii callumee na deebisaa jiran jedha. Godina Wallagga Bahaa aanaa Haroolimmoo keessatti obbo Mooyisaa Shifarraa kan jedhaman kaan duratti ollaa'een turanii turanii ammas deebi'anii gara biyya isaatti gaafa galanii har'a guyyaa har'aa kana waajjira poolisiitti waamanii wabii birrii kuma shantamaa waamifa ittiin jedhanii rakkisaa jiru dhimma biraa irraan qabanii garuu ati mormaa keenyadha mormaa mootummaa mormidha ittiin jedhanii wabii birrii kuma shantamaa waamtu malee hin baatu ittiin jedhanii ammallee rakkisaa jiru.
Dura ta'an koongirasii federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka dubbataniin hidha doorsisni godinoota Oromiyaa garaagaraa keessatti akkaan hammaatee itti fufuu dubbatan sababa tatamsa'ina vaayirasii koronaa to'achuudhaaf jedhamee labsiin muddamaa labsamee dantaa siyaasaatiif ooluun garuu waan sirrii miti jechuudhaanis dubbatan Profeesar Mararaa Guddinaa.
Amma madaalachi bifti yeroo deddeebi'ee dubbitti kaaseera dubbii dhabaa. Ammoo labsii sana keessa ijoolleen keenya iddoo tokko tokkotti naa dubbattu koronaa jaalala siginnaatu nutti hammaataa jira doktar jettee galgala ganama ribana dha'uun bobbooranaa Gujiidhaa qabee hamma Dambi Dollootti hamma Hararitti hamma eessaatti meedikaal doktorotaa iyyuu qabee namni hidhamaa namni jala reebamaa namni hin dararamaa.
Rakkoon mudate namoota seeraan dhala nurraa hidhameen walqabateetiniin abbaa halangaa federaalaatiif illee himanneetiniin turree Profeesar Mararaan kaasaniif deebii kan kennan. Hoggantuun mana abbaa halangaa federaalaa aadde Adaanach Abeebee dhimmicha kan qulqulleessan ta'uu dubbatan.
Kan piroofeesar Baanuu Dhugaadhanaa kaasaniiru ijoolleen keenya bakka bakkatti yeroo labsii ariifachiisaan kun hojiirra oolu warri hidhaman jiru. Piroofeesar maqaa isaaniitiin bakka itti hidhamanii addaan baasaa naa dhiyeessa. Hin qulqulleessina. Yoo balleessan ijoollee keessan bira ta'e seerri hundaafu wal qixa. Keenyas akka cabsanitti hidhamaa jiru. Kan keessanis taanaan kan siyaasa biraas taanaan yoo seera cabsaniiru taanaan hin hidhamu. Olaantummaan kan seeratti ta'uun sabaga jiraatu. Yoo qaama isaan qabetu poolisii isaan qabetu sirreessa balleessa moo isaan gaafannaa. Kanaafuu ragaadhaan waraqataan naa kennaa addaan baafatuun qulqulleessinaadha ammas yaada isaan waanan jijjiiruu hin jiru dirqama seera kootis kana hin goona kana isaaniif jecha otoo hin taane hundaafu hojiirra oolmaan fi olaantummaan seeraa wabii keenya waan ta'e jechuudha.
Koongirasiin Federaalistii Oromoo dhimma namoota hidhamaatiniin jiran jedhee himateen wal qabatee namoonni kunniin mana murtiitti kan hin dhiyaanne sababa kanaaf hidhamtan jedhamanii kallattiidhaan kan itti hin himamne yoo ta'u hanga fedhan tursiisanii kanneen gidduutti keessaa gadi dhiisanillee jiraachuu ibsaniitiin hin jiru gabaasa sagalee ameerikaatiif muktaar jamaal finfinneerraa.
viiyoo afaan oromoo naayiilsaatiif metirbaandii irraa caqasaa jirtan. garisan jirtanitti namni vaayirasii koronaa kanaaf jedheetiin uf eeggachaa jira moo akkum duri jiraata amboof naqamteetti akka naakor malkaa nu ergetti namni akka duri kaanamu uf eeguutti hin jiru itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaal riferaalii yuunivarsiitii amboo dooktar gonfaa mootii dhibeen kun dhibee diqqaa miti akka xiqqaatti ilaalinaa jedhee jedha naakor malkaa oduu nu ergeen.
godina horroo gudururraa sababa hojiif gara magaalaa finfinnee kan deeme kaleessa ta'uu dubbata dargaggoo aggaarii waaqoyyaa imala isaa irrattis tattaaffiin vaayirasii kooroonaa dursanii ittisuudhaaf taasifamaa ture akka hir'ise kan inni ibse.
lafti geejjibni akka eessaa eessatti hin deemne naannoorra naannootti aanarra aanatti akka deemne dhorkamee ture amma garuu erga geejjibni kun eeyyamamee rakkoo guddaatu jira hubannoon kennamaa jirus hin jiru gabaanis akkuma duriitti deemsi namaas immoo akkuma duriitti darbee amma ijoolleetti xiqqoodha ijoollee waggaa kudha shanii gadiidha walitti naannaa naannee iddoo tokkotti ispoortii hojjechaa jiru ijoollee kanaadhaaf hubannoo kan kenneeru hin jiru gocha irratti wanti ta'u hin jiru.
Jiraataa magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Gammachiis Disaasaas gama isaaniitiin dagannoowwan jiru jechuun dubbatu.
Magaalaa Naqamtee keessatti dhugaa dubbachuu fi koronaan darbeera hafeera dhibeen koronaa waan jedhame fakkaata an amma ogeessa fayyaati nama mataa korraa kaatee yoo ilaalte jalqaba saanitaayizarii yookaan alkoolii saamunaadhaan harka deddeebinee dhiqachuu nyaan afaan ija keenya tun qabnee fuulduraa harka keenya saamunaadhaan sirriitti akka qajeelfamaa dhaabbanni fayyaa keenyaa kennuutti dhiqataa turre amma kana garuu yoo laalte hundumtuu dagatee jira. Dagannaan kun ogeessa fayyaa bakka kamiyyuu akka inni jiru sitti argisiisa jechaadha. Namni kaleessa dheengaddaa katamaa keessatti illee amma feesmaaskii godhatee adeemuutti ga'aa ture. Amma sun dagatame hundumtuu gara dagachuutti jira. Maa inni maaf kana taa'ee namoota illee roon gaggaafadhu ijaan yoo argine malee nama nukaa kan jedhan jiru.
Jiraataa magaalaa Amboo kan ta'an obbo Taaddasa Bulloo weerarri koronaa biyyaa badeera jedhamee hanga labsametti namni kan inni wal keessa socho'aa jiru jechuun dubbata.
kaaffee ta'anii takka walitti taa'uu inni kaanii sadii afur ta'ee wal walitti ta'aa jira. Iddoo barbaadanitti illee akkasidha. Godhama wal dhiibaan badeemu waan hojjetuuf nyaatuuf waan hojjetee barbaaddatee socho'ee barbaaddachuudhaaf horii galee socho'aa waan ta'eef sagalee dhageessistuudhaan bakkeera deemee iddootillee kanaaf hubannoo kennaa ture. Yeroo xiqqoo akkas torbaanni booddee hubannoo wanti kennaa jiran tokko.
Jiraataan magaalaa Amboo kan biraa maqaa isaanii dubbachuun barbaannes dagannoo weerara vaayirasii koronaa mul'atu jedhan irratti yaada itti aanu kennaniiru.
Hojiitti deebi'aa hojii dilettaa deebi'amu jedhamee erga yaadni tokko tokko dubbatame namni akka waan koronaan badeetti yookiin akka waan koronaan hin jirreetti akkuma isaa duraatti akka dhukkubichi hin jirretti walitti siquudhaan wal hammatee deemuudhaan wal bukkee taa'ee haasa'uudhaan wal faana nyaatee dhuguudhaan gorsa ogeessaa tuffatanii irra darbuun ni mul'ataa jira. Bifuma koronaan hin jirreetiin uummanni akka waan koronaan badeetti dagatee miidhaa jira jechuudha.
Jiraattu magaalaa Amboo kan biroon addee faaya guutamaa game isaaniitiin bakka gabaaf bakka boo'ichaatti dagannoowwan jiran akkasitti dubbatu.
Garaagarummaan dooma amma irraanfatame jechuun hin danda'amu. Mabar nammuma duraayyuu tanaakkakaan jiru namni wanti isaa irraanfatee tajanaagga'eera waan ta'eef mafala qaba jedhee yaadu. Gabaan rakkas warra du'aan rakkas.
Namootni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan wantoota godhamuu qaban jedhanis akkasitti ibsanii jiru.
Nama dhukkubfatullee ijaan argeen beeku namni kun waan ta'eef tarii dhibeen kun insuu malee haasaa siyaasaati malee jedhee faayaadhaan jedhee ijaadha. Kanaaf wanti televezyiinii irratti viidiyoodhaan namni akka ilaalee wanta kanarraa hubannoo argachuu kan ittiin godhantu jiraati. Namni hin sodaata waan argiti kan ijaan arganii fi kan gurraan dhagahan holqidhaa sammuu namaan seenu yookaan sammuu namaa keessatti yaadatameen turu wanta ta'eef utuu akkas ta'e wanta viidiyoodhaan wanta biyya ormaatti ta'aa jiru kanallee tuu sirriitti dabarsanii akkasuma immoo gara aanaa faatti ganda faarratti iddoo televizhiniin akka keessaa sirriitti hin jirretti utuu namoonni bifa diraamaatiin illee namoonni hojii tola koronaa irratti hojjetaa jiran waan akkanaa kana godhan gaarii irra jedhee yaada inni kan biraan immoo yeroo ammaa kana komaandi poostiin hojii kanaaf hojjetuu fi imaanan itti laatamee jira iddoo tokko tokkotti isaanumtiyyuu ofiima isaaniiti waan akkasii keessatti hirmaanna hirmaannaa isaan qaban yookaan ibsaa keessatti hirmaannaa isaan qaban xinnoo natti fakkaata. Kanaaf jarreen kun cimsanii namootatti hubannaa gaarii kennuu akka qabanii yaada godhaata. Namoota galiin isaanii gadaanaa ta'e keessumaa ta'e amma namoonni hojii guyyaa guyyaa hojjetan gama gadaana qabdeefaatti olaanti amma namoonni toora galaniitu hojjetachuudhaaf dhaabatu. Akka namni yeroo gabaa dhabu duboo hoolaa qabee tajaajila tuqee bitatee galutti irree namaa qabee akeetti bubbuteetu kan hojiitti geeffatu jira. Jarreen kun dhugaadhuma baay'ee si gaddisiisu. Har'a yoo yoo nyaataniin bulan ta'e hinduu jarri kun kanaaf mootummaan xiyyeeffannoo gaarii itti godhee namoota harka qalleeyyii kana qaqqabuu danda'uu qaba hawaasa keessaatii namoonni hirreen kanaaf qaqqaban jiraachuu akka isaan qaban.
Dhibeen kun akkasidha dhibeen kun akkasitti babal'achaa jira jedhamee guyyaa guyyaadhaan mootummaan labsii akkuma gabaasa reediyoo televizyiiniin arbaa jiru as naannoo bulchiinsi magaalaa kanaas labsii guyyaa guyyaadhaan labsii labsuu qaba bakkee gabaa deemee labsuu qaba bakkee geejibaa deemee labsuu qaba bakkee hospitaalli jirutti namootaas labsuu qaba bakkee namni walitti kennee arga
itti gaafatamaan kutaa yaala fayyaa hospitaala riifaraala yuunivarsiitii amboo dooktar gonfaa mootii dhimma kana ilaalchisee akkas jedhu.
dhukkubni kun yeroo adda addaatti gaafa qorannaan duwwaa faaje tokko lama waan akkasii sun riippoorti ta'uun saayii manni kun akka of dagatuu fi karaa banee jira waan sana waan dagate fakkaata amma haala amma ilaalaa jirruuni inni kun immoo akkuma biyyoota ormaatti ta'aa ture sana yeroo jalqabaatiif gadi bu'ee lakkoofsi nama dhukkuba kanaan qabamee baay'ee gadi xiqqaachuunsaa akka namni of dagatu gochaa ture. Inni sun amma biyya keenya keessatti illee waan amma irra jirrudha waan ta'eef namni baay'ee haalli amma keessa jirru kun haala yeroo baay'ee sodaachisaadha. Eenyutu akka qabame eenyutu akka hin qabamne illee addaan baasuun ulfaataadha jechuudha. Amma ammaatti kan godhamaa ture namoota shakkamanii fi kan qorannoon kun godhamaa fi ture jechuudha. Garuu haalli amma immoo namoonni irratti argamaa jiru kun namootuma biyya alaa hin deemne namoota nama dhukkuba kanaan qabamanii birallee hin geenyedha waan ta'eef dhukkubni kun eenyuma irratti jiraachuu danda'a waan ta'eef namni kamiyyuu ogeessa fayyaa dabalatee namoonni bakka kam jiran illee hojii kam irratti bobba'aniyyuu of eeggannoo guddaa godhanii fageenya isaanii fi akkasumallee harka isaanii dhiqachuun ittasuma dagatamee jira bakka baay'eetti jechuudha. Namni fageenya isaa eegee hin deemu harka isaa dhiqachaa hin jiru haguugdoo afaanii fi funyaanii sanallee namni godhatu nama muraasadha. Akka yeroo jalqabaa sana namni sodaa dhiisee jira jechuudha. Kun immoo biyyuma keenya iyyuu gatii guddaa kaffalchiisuu kan danda'u ogeessa biyya kun qabduuni amma to'achuu hin dandeenye irrallee ga'uu waan dandeenyuuf namni waan gochuu qabu ammarraa qabee otoo of laalee godhe kana gaafan jedhu harka isaa dhiqachuun haguugduu funyaanii fi afaan isaan sana godhachuu fageenya isaanii eeganii deemuu yoo danda'an humna isaaniitii ol yoo ta'uudha baate mana isaanii keessa turuuni biyya keenyaa fi akkasumallee ofii keenya badiirraa eeguu dandeenya malee haala amma dagatamee jiru kana itti fufa taanaan biyya keenyaaf akkasumallee hunduma keenya gatii kaffalchiisuu danda'a jechuudha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naaqur Malkaa Amboorraa.
viiyoo afaan oromoo naayil saatiif meetirbaandii irraa caqasuu jirtan. ji'i kunin yoo hedduu ji'a fuudhaati nami hedduun vaayirasii koronaa kanaaf jedheetiin guyyaa fuudhaa qabate dheereffachuu jira nami akka habtaamu alamuutii fi elshaadaa isa booqaa faati horii fuudhaa jenneetiin ganni tokkoof walitti kuufachaa ba'an keessa birri kuma dhibbi sadiitiif kuma digdama hiyyeessaa fi hiyyeettii qooduuf waliigallee jedhan. taatullee fuudhin dheereffanne ufiya wal fuudhan jara kun finfinne jiraata jara kun finfinne jiraata horii gammachuuf hopheeffannee sarmaa jennee namaa qoonnee jedhanii tsaayi daamtootti nu erge.
obbo Abtaamuu Alamuu fi Aadde Elshaadaay Sabbooqaa jiraattota magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Booleeti. Misirroowwan kunneen tibbana kan isaan bultii jaarratan. Waggoottaniif hiriyummaadhaan kan wal faana turan misirroowwan kunneen cidha qopheeffatanii warroomuudhaaf waggaa tokkoon dura karoorfatan eebila 15 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti cidha isaanii raawwachuuf. Obbo Habtaamuu fi aadde Elshaadaay bara kana cidhaan dhiichisanii wal fuudhuuf karoorfatanii baasii cidhaaf isaan barbaachisus cimmisanii cidha gaggeeffachuudhaaf yeroo baatii muraasni isaan hafu vaayirasii koronaatiin namni qabame Itoophiyaa keessatti argamuu isaa dhagahani. Haa ta'uutii hanga cidha godhachuudhaaf baatii tokkoof walakkaan hafutti sagantaa isaanii akkuma jirutti itti fufaa akka turan dubbatu obbo Habtaamuun.
yaada cidhaa kan hin qabne waggaa tokko guuteera. Jaarsummaa erguudhaan kana kana jechuudhaan karaa waggaa tokko guuteera. Amma immoo gaafa bultii kudha shaneetti iyyuu kan ture dhibeen kun gallaan dhibeenis biyya rakkisaan yaada kana jijjiirrichaadha. Amma ji'aaf bultiin kudha shanaafitti waa'ee cidha keenyaa ittuma yaadaa turre. Isaan booda garuu namoonni dhibee kanaan qabamaa turanis waan baajjataniif mootummaanis ergaa ta'ee waan dabarsaa tureef jiini ho'aaf warri jaarsattis waliin dubbate maatiin ishiittis maatiin keenyas haa ta'anii jaarsaa furiin jaarsi lama ishee argame jaarsi lama achitti nu eege nama kudhan ta'anii akka cidhaatitti anaa fi akka mana tokko jiraannu taasisnee irra jechaadha.
Hadaduma bubbulaa deemaniin baay'inni namoota vaayirasii kanaan qabamanii dabalaa deemuun waa'ee cidha godhachuu dhiisuu murteessuun suuraa ka'anii gara hojii tola ooltummaatti xiyyeeffachuuf waliigaluu dubbatu obbo Habtaamuun haadha warraa isaanii waliin.
Kenna kana kennuudhaan yaada anatu kaaseef yaada kanaan ishiinis baay'ee itti gammadde baasiin kun baasii kana caalas baasuun tura. Cidhaa inni waan kanaafiyyuu kana haala kamiin laallee maal haa goonee inni haasofne baasii hunduu walitti qabamee karaa kuma dhibba sadiitti digdama kan ta'u. Biyyi hoona gaate hojjechuunis kan ta'u. Baasii kun garuu oduu kan cinnis ta'u ta'e uummanni firoota keenya yaamnee kan warra rakkanne kan diggisii kana diggisee laannuuf amma garuu hiyyeessas warra nyaateen bulleef waan laannuuf baasii kana duraanis oduu ta'e waan baasuun nuun oolle amma garuu jara kana oduu baasne waan gaariidha inni taasofne kanumaan walii galleessa. Kara maatiin gammadaniiru. baay'eetti gammadaniiru.
Addalshaadaa Sabbooqaas yaada tola ooltummaa abbaa warraa isaanii biraa dhiyaateef gammachuudhaan simachuu ibsani. Yaadicha kan naaf dhiyeesse sadha. Yaadni inni naaf dhiyeesse yaada gaariidha. Anis kanaafan ittiin walii gale. Waan guddaan nageenya jechuun nagaa dursisnee waliif galleerra. Yeroon kun baay'ee ulfaataadha. Guyyaatti al tokkollee kan nyaata hin argannetu jira. Kanaaf warra kana gargaaruu qabna jenneeti. Akka adda Elshaadaay jedhanitti fayyaan waa hunda caala yoo fayyaa qabaatan kan hojjetanii jiraachuun danda'amu kan jiruuf abdii horatan kanaafuu namni kamiyyuu dursa fayyaa isaaf kennuu qaba nutis kan murteessineef kanumaa fi cidha keessatti immoo waan guddaan yaadannoodha jechuun dhaamsa qabanis misirroota cidha raawwachuudhaaf karoora qabanii fi akkasumas hawaasaaf ergaa dabarsaniiru of eeggannoo vaayirasii koronaa irratti. Yaadannoo guddaan dhala namaatiif suuraadha. Nyaatanii dhuguun guyyaa waaqayyo jedhee ni qaqqaba. Fayyaa taanaan sagantaa qopheessinee raawwachuu ni dandeenya. Garuu waan dursuu qabu dursisiisna jenneeti. Akka keenyatti cidha godhachuu dhiisuun baay'ee nutti hin dhaga'amne. Sababni isaas bu'aan cidhaas layyuuf suuraa qofaadha. Suuraa immoo kaaneerra. Kanaaf wanti ani jechuu barbaadu namni hundumtuu itti yaadee namoota deeggarsa barbaadaniif osii deeggarsa taasisee fi natti tola. Namni waan qabuun nama deeggara. Dirqama maallaqni isaa baay'achuun qabu. Hunduu osoo wal sumsee gaariidhan jedha akka yaada kootti. Gama biraatiin ammoo uummanni keenya rakkoon hanga tokkoon tokkoon mana keenyaa seenutti namarraa barachuu hin beeknu. Ammallee hawaasa bira dagannaan jira. Kun sirreeffamuu qaba. Biyyoota dhibee kanaan garmalee miidhaman irraa barachuu qabna. Hammeenyummaa vaayirasii kanaa. kanaaf hundi keenya waan jedhamu dhageenyee of eeggachuu qabnan jedha. Obbo Habtaamuun gama isaaniitiin of eeggannoo taasisaa yeroo rakkoo kana keessatti namoota harka qalleeyyii ta'an yaadachuun waan qabnuun bira dhaabachuu qabnaa jedhan.
Warri cidha isaanii fuulduratti heerachirreen hin jiru. Isaan yoo ta'ee fi dhibeen kun biyyarraa addunyaa kanarraa badee cidha isaanii waggaa godhatan biyyoonnis hin gammannaa isaanis hin gammadu garuu dhibeen kun yoo kan turu ta'e yaada isaanii oduu akka keenyaa kanas oduu akka keenyaa kanatti dhufanii amma humna isaaniitiin jireenya isaanii akka warraaqsutti hin ta'in jireenya isaaniitis yaada amma humna isaanii baasii kanarra oduu qarqaarsa kana godhanii biyya sanaa hin fayyada jedhee yaada mata rakkateefis akka nama minaan laafetti yaaduu qabna jedhee yaada. Rakkataa qarqaaruu jechuun qarshiin namarraa hafeefii baay'ee nama gammachiisa oduu kennanii arganii jechaadha.
Misirroowwan kunneen hawaasni waa'ee vaayirasii kanarratti dagannaa qaba. Kana sirreessuun barbaachisaadha. Gorsa ogeeyyii fayyaa hojiitti hiikuun dirqama ofiif maatii keenya akkasumas lammiilee keenya dhibee kanarraa baraaruuf jedhan. gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif tsahayi daamtoo finfinneerraa.
viiyoo afaan oromoo naayilsaatiif metirbaandii irraa caqasuu jirtan. ayyila morkeen vaayirasiin koronaa dhukkuba qorsi hin qabne habiyyaaf nama hanqatullee hin qabne malee jajjabaan waan ogeeyyiiti fayyaa saniin jedhan waan abbootiin amantii saniin jedhan wal caqasuun waan dansa nagaan nu bula jenne boqonna dansaa qabaadha masora alaafeeti.